radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook na twitter mudukurikira kuri arobaz radiyo yacu naho kuri wayishatu radiyo yacu voa akadomo com ni kuri site yacu musangaho ibiganiro byacu byose bwana cang ari ku buhanga bw'ibyuma hanyuma cyubahiro diodene niwe urimo kumfasha kubagezaho iki kiganiro naho jye mwumva kuri mikoro hano muri studio ya karindwi ndi jeffrey mutagoma tugeza umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi rero ni ikiganiro muri sanga turongera tubabwira tuti ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi muragira muti uyu munsi turaganira kuki icyumweru kiruzuye neza kuva uburusiya butangiye kugaba ibitero kuri ukraine kuko byatangiye ku mugaragaro tariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi gushize nyuma y'ubushyamirane bwari bumaze iminsi mu magambo yo kuvuguruzanya no kujorana hagati y'abategetsi b'ibihugu bikomeye ku isi harimo iby'uburayi amerika n'uburusiya ndetse n'iyo ukraine nyine hano muri amerika ubwo yagezaga ijambo ngarukamwaka ku baturage b'iki gihugu ryibanze ndavuga uh, perezida joe biden ryibanze uko intambara ihagaze iri hagati y'uburusiya na ukraine yatangaje rero ko nyuma yo gufata icyemezo cyo gutera ukraine perezida vladimir putin w'uburusiya ubu ari mu bwigunge butewe n'ikomanyirizwa yashyizwemo na amerika n'ibihugu by'uburayi mu rwego rwo kurengera demokarasi perezida biden yavuze ko yibwiye ko azajegeza inkingi z'isi y'ubwigenge akoresheje iterabwoba ariko akaba yarabaze nabi muri Ukraine ho ingabo z'uburusiya zahinduye umuvuno ku buryo zidatinya kugaba ibitero mu bice birimwo n'abaturage e, bazibereye ibamba mu rwego rwo kubaca intege nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The Wall Street Journal cya hano muri Amerika ingabo z'uburusiya kandi ziragerageza no kurasa ku bikorwa remezo by'itumanaho mu kanya gashize igisasu cy'ingabo z'uburusiya cyaguye ku munara wa televiziyo ya Kiev gihitana abantu batanu kinakoma mu nkokora ibiganiro by'iyo televiziyo mu gihe cy'akanya gato cyakora birongera bisubiraho amashusho yagaragaye ku bitangazamakuru yerekanye ikindi gisasu kigwa hanze y'ibiro bikorerwamo n'inzego z'ubutegetsi muri Kiev umuyobozi mukuru mu bya gisirikare muri amerika akaba yavuze ko ingabo z'uburusiya zishobora kuba zatangiye kugenza make kubera ikibazo cy'ibiribwa na esansi byatangiye kuba bike ariko avuga ko ibura ry'amayira rituma binagorana kugeza imfashanyo zirimo intwaro no ku ngabo za ukraine ibihugu bya amerika n'uburayi byakuye banki indwi z'uburusiya kuri gahunda ya swift ikoreshwa mu kwishyurana hagati ya za banki ku rwego mpuzamahanga gusa hari izindi banki basize kuri iyo gahunda mu rwego rwo gusigaho batangira inyishyu z'ibijyanye n'iby'ingufu kugeza ubu ibi bihano byirengagije ubucuruzi burebana n'ibitanga ingufu biva mu burusiya ariko abadepite ba amerika bakomeje kotsa igitutu perezida joe biden ngo nabyo bifatirwe ibihano gusa abatunganya peteroli hirya no hino bo batangiye kwirinda kugura peteroli iva mu burusiya n'ubwo ibihano bibureba bitaratangira gufatwa muri urwo rwego uretse ibyo n'izindi ngaruka z'intambara zigaragara nk'abayigwamo iby'isenya izamba ry'ubukungu iby'idindiza n'ibindi ni ibihe bibazo irimo gutera birenze ibigaragarira amaso ingaruka zirenze izo tubona ifite ku buzima bw'abantu baba bari muri Ukraine cyangwa ahandi hirya no hino ku isi harimo no mu burusiya ni izihe mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turabaza impuguke mu bumenyi bwa muntu ibyerekeye ingaruka z'intambara nk'iyi ku mitekerereze imyifatire n'imigenzereze ya muntu duhereye ku bihe byayibanjirije ibyo turimo ubu nyine igihe irimo kuba n'igihe izaba yararangiye ku murongo wa telefone i Bruxelles mu bubirigi nanone ku mugabane w'uburayi aho intambara irimo kubera ndi kumwe na dr albert gakwaya impuguke mu bumenyi bwa muntu dr albert gakwaya ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
muraho muraho neza murakoze cyane geoffrey ndabasuhuje nsuhuje n'abadukurikiye bose abakunzi bose ba voa
ye murakire murakire kandi ndagira nti wakoze cyane kubonera umwanya abanywanyi b'ikiganiro muri sanga twizere yuko uri buze kudufasha gusobanukirwa ibyo tumaze kuvuga kandi ko ibyo bibera mu baturanyi banyu bitarabageraho
ntabwo biratugeraho ariko ntabwo nta n'uwizera ko bidashobora kutugeraho kuko uko iyo intambara itangiye umenya igihe yatangiriye gusa ariko ntumenye igihe izarangirira ndetse n'ingaruka zabyo cyane cyane ko ziba ziri mu mpande nyinshi ziri mu nguni nyinshi z'ubuzima bwa muntu
ye tumaze rero gusa n'abatanga incamake y'aho ibintu bigeze muri iyi ntambara ariko muri iki kiganiro ndagira ngo duse n'abagaruka ku bibazo birimo nako bitarimo kugaragara bitagaragarira amaso cyane biterwa n'iyi ntambara ibyo nakwita abo yica bahagaze abana abagore abagabo baba bayibona baba bayirimo cyangwa abatari ku rugamba ababanje kubwirwa ko bazaterwa bikamara igihe bumva ko ubu bushyamirane buhari hagati y'abategetsi barebana ingwe none bakaba baranashyize bakanabona ako kaga k'intambara kabagezeho nk'akabaguye gitumu kandi ariko bari banazi ko bizaba ariko badafite icyo babikoraho uku ni ugupfa uhagaze bwana gakwaya
navuga nanjye nk'uko urimo kubivuga nawe ndabona ni nko bikugira igishushushungwe bigutera ubwoba uwo bibayemo uwo ari we wese asigara ameze nk'aho arimo kureba ubuzima bwe ku ruhande nk'uburebera muri videwo kandi ari ukuri ari ukuri ni nko gupfa nyine wa mugani umuntu ahagaze yego ntaba yapfuye ariko kuba umeze nk'utari muri wowe nyawe
reka rero duhere kuri iki gihe cya mbere intambara ikivugwa ikivugwa bavuga yuko hari amakuru y'uko bashobora gutera bavuga ko hari imyiteguro ku mpande zombi tugaruke ku muntu wumva iyo ntambara ku bibazo bijyanye n'imitekerereze y'umuntu ubyumva atyo mu buryo burambuye nk'amwe impuguke mu mitekerereze ya muntu ni izihe ngaruka bimugiraho bigenda bite bigira izihe ngaruka ku mitekerereze ye no ku myitwarire ye ndetse no ku migenzereze
murakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije kuko guhera byiza ni uguhera mbere y'uko umuntu ahura n'izo ngorane kuko buri muntu uwo ari we wese ibyo bita kugira ngo umuntu abi akarasa ukuntu ibintu bigenda umuntu agenda yiremamo uwo ari we ndetse no kugera ubwo aba mu cyo bita ikitununga mu gihe arimo ndetse no gutegurira ahazakurikiraho hari aho ngaho hari byinshi biba mu muntu ubwo rero nicyo navugaga nti ibigize ni byiza ko tumenya umuntu umuntu ese uwo muntu yaba yaranyuze mu zihe nzira ese amakuru nyuma yaho abona uko yari yaragiye aremwa yaba yaragiye ahabwa ubuhe bushobozi bwo kwirwanaho no kwihagararaho ariko noneho by'umwihariko hagiye kuza ikintu kimuganisha ku rupfu kuko urupfu nicyo kintu cya mbere ki- i- i- kizamura u- u- icyo bita twakwita ibyiyumviro mu kirundi abarundi bavuga neza cyane ntabwo ari kimwe n'iki- n'ikinyarwanda kuko mu rwanda bavuga amarangamutima ariko amarangamutima ntabwo bahagije ko sensation ni ni- ni ni ibyo umuntu yumva bimunyuramo bimucamo bikagera gute noneho bikagira n'icyo bita amareaction Mm.
emotion cyangwa sentiment ni ni ukuvuga ngo e- em- emotion cyangwa senti- na- na na sentiment ndumva ndumva ngerageza kubishyira mu kinyarwanda n'ikirundi Mm.
noneho uwo muntu ibyo wumva ibyo ari byo byose icyo watekereza ikigukozeho icyo ugira gute kigira uko kibika muri twebwe kigira uko kwinjiramo kigira n'ingaruka kitugeraho nibwo rero nko muri nko muri ziriya ntambara babaha erizimatumu bababwira bati tuzabatera bababwira ngo azabatera yari yarateye ikindi gihugu cyitwa jeworuji yari yarabikoze kuko anagerayo bakora nk'i- eh, nk'ibintu n'abariya rero nabo bakumva bagahora babibwirwa amerika ikati ejo kuko tufite amakuru azagera gutya tugira amakuru ameze atya bigera ubwo biraba uwo muntu rero wari ibyo byose urumva ko uyu muntu akubwira ati tuzagutera bazi ko bafite ibitwaro biremereye bazi ko eh, bi- bigeze ku- kubona ahandi biterwa n'uko abantu bapfa n'uko bibagendekera Eh, hagenda hazamo akantu kadasanzwe ku cyerekeranye n'ubwoba ahangaha ndavuga ubwoba kuko turi buze guhura nabwo kenshi ubwoba ni iki kintu cya mbere kidekonegita umuntu wari ubasha wari uri muri kopingi cyangwa se muri resiliyanse guhangana n'ibyo bintu neza neza akageraho akakora icyo bita gu- ku- sinzi niba mwari mwabona ukuntu iyo ufashe kokakora ukayivanga n'amata y'ikivuguto uko bigenda cyangwa side ukayijugunya mu mu kindi kintu niko n'ubundi niko bigenda iyo ubwoba bubaye bwinshi cyangwa abantu bagiye kugufata nuko rero tukaba tutaragera aho Ushatse- ngaho umuntu afata ushatse Eh.
kuvuga ko ubwoba nyine bu- bukekagura umuntu bukamusatagura mu mitekerereze mu mitekerereze agashwanyagurika ariko ubwonko bubikora cyangwa se icyo bita parepsishike bibikora eh, bu- kuko yo ni nanini cyane parepsishike icyo twita eh, nu- nu- ni icyicaro cy'imitekerereze n'imikorere ya muntu eh, n'imyitwarire icyo rero nicyo gi- gihita aho iyo kibona kirimo guterwa kiri- kirishwanyaguza kiga- kikamera nk'iki ki- ntikicamo ibipande nk'uko abandi babivuga ahubwo ki- kirishwanyaguza kikajyana udupande tumwe na tumwe amakuru ku ruhande iyo kibona gisa nk'aho cyaguwe nabi aho rero haba hataragerwaho iyo umuntu ataraterwa batewe rero ibyo babonye twese twarabibonye ibaze ko byajyaga ku bantu ndetse mwabonye n'amashusho Eh, ibi- ibi- i- amashusho yerekana urupfu umuntu wese arimo gufesinga urupfu rumwerekeye arimo guhigwa arimo gushaka kandi ntacyo ashobora kubikoraho I- ibyica biba bifite ukuntu bivuga bikagira ndetse n'amarangamutima ajyanye nabyo Haje ibyo mm, twakwita amarangamutima noneho ndetse n'ibyiyumviro bikaj- bijyana nabyo umuntu noneho akagira ukuntu abasha ku kubishobora ariko hari aho bigeraho ntabishobore ibyo ngibyo bikunda kugaragara nko ku musirikare ku muntu uhigwa mu gihe mu gihe runaka ku muntu ukomeza kuraswaho cyangwa se gukorerwa ibi ndetse n'abakorerwa ibyamfurambi kugera ubwo noneho iyo bafashwe bagakorerwa ibyo ngibyo nibwo hatangira umuntu u- u- u- umutwe usa nk'uwifunga umuntu akamera nk'uwirebera kure akavamo sinzi akajya hejuru ye akamera nk'umumarayika umuri hejuru akagira niko bigenda eh, muri icyo bita peri traumatique donc mu gihe ki- kirimo kubaho amahano umuntu arimo kuba amakuba arimo kubamo eh, kijyanye n'urupfu rwe byimbitse byimbitse kandi nta kintu ashobora kubikoraho ndetse eh, mm, eh, yaba nihishe cyangwa se yaba nyiraguta akumva umuntu arimo kuvuza induru aha ariko ndagira ngo mbere y'uko dukomeza twigira imbere ndagira ngo aba- a- abadukurikiye eh, mbabwire ko burya umuntu ukuntu ateye nta kintu tugira ama- ibintu byitwa ububiko bwacu bwo mu mutwe bubika ibintu amasaha yose ashoboka ubwo bita eh, ni amamemuwari hari ububika igihe gitoya wabitindana ubikoraho exercice, amasomo cyangwa ibi- ibintu bitinda bikabiza kuba igihe kirekire ariko hari ububika noneho wowe wowe wowe urimo nk'umwagiteri nk'umukinnyi wa sinema cyangwa se nk'umukinnyi wa darama u- wowe aho uri bigafata n'amakureri yawe icyo gihe rero ibyo bifite n'aho bibitse bifite na, ni- na, na korerasiyo n'aho biba mu bwonko bw'umuntu niho ha- hakunda kugira ikibazo cyane uwo muntu iyo atangiye gu- gukora icyo bita disosiyasiyo na eh, na- n'ama depersonalization n'ama ni ugu- ni uguhunga kuva muri wowe iyo ubona ibibombe biragufashe kimwe kiragukomerekeje cyangwa gikomerekeje bawe induru akajagari bya bindi byose biba mu cyo bita turoma muri icyo bita stress extreme umuntu aba ari ku rwego rw'umurengera rw'icyo bita stress iyo Mm, stress niba- rero niba mbyumvise neza rero aho ngaho uravuga yuko mu muntu mu mutwe w'umuntu cyangwa se mu mitekerereze ya muntu agiramo ibintu byinshi wa- hari ibyo wise indiba y'imitekerereze cyangwa se icyiciro cy'imitekerereze Ye- hari ibyo mhm.
ibyo atekereza bindi ariko hakaba n'akumba ke bwite kabitsemo ibye ako niko asohokamo iyo hatangiye kuba ibibazo agatangira kwireba nk'utirimo yirebera hejuru
Ate- eh, akenshi we ntabwo yongera kwibona mu- niyo ashatse kongera kubyibuka nyuma ntabwo yongera kwibona cyane kuko hari aho umutwe ugera bwa- ya- cya kitare cy'ibitekerezo kigasa nk'aho gifunze kikavuga kiti ni nka kwa kundi abasirikare iyo batewe bavuga bati twice amadosiye yose cyangwa amareta twice amadosiye yose tuyajugunye tuyohereze muri muri muri muri cloud urabizi muri cloud cya kintu babikamo eh, eh, Mm.
kikajya mu bicu noneho abandi bakirukira nuko na- natwe bigenda ugasanga noneho umuntu usigaye umeze nk'urimo kwiyobuseriva abaguhemukira barimo kukwica ibirimo kuba urimo kubireba mu mu- mu rwego rwa roranti cyangwa se mu rwego eh, mu- ukabibona nk'ubireba sinema urimo umerewe nabi ariko bigahinduka ibintu bizirika nabi kubera ko ni ni amahano ni ibintu utazigera utinyuka kujya uganiriza abantu kuko bikwibutsa bi- bibikanye amarangamutima y'akababaro biba- bibikanye eh, ibyiyumviro biri mu bwoba biri mu bwoba bw'umurengera ibyiyumviro biteye agahinda n'akababaro bibumbiyemo byose mm.
ibyo rero ntibiba ku muntu warashwe gusa wakomerekejwe wagize gute ndetse n'ukorerwa amahano ndetse n'uwabonye umurambo umeze nabi n'uwabonye undi yicwa kuko muri porogaramasiyo tugenda duhabwa nka muntu nta hantu bakumenyesha ko uzicwa burya n'inyamaswa nazo nta rubanda nta kindi kintu kizibwira ko zizicwa zi- zumva zakwidefanda ariko zikazarangira zizapfa ariko iyo bigezeho ubibona ko rigiye kurangira kandi by'agashinyaguro kandi bikaba nyine biri sistematike nkuharira by'intambara kabone bitaza no guhagarara nibwo nyine habaho nyine bwa bwoba burenga umurengera bukagutera ya stress umuntu noneho umutwe aba afite intege nkeya abatagize i- u- ubwana burimo urukundo cyangwa se abata eh, abafite ibindi bintu byagiye bibabaho mu nzira y'ubuzima ugasanga bo rimwe na rimwe baradizijonguta bagafunga wa mutwe cyangwa se bakava muri wa n'undi uwo ari we wese ariko ntabwo ibyo ngibyo biba kuri abo ngabo gusa uretse ko ari bo bikunda kugeraho eh, ingaruka cyane kubera ko baba barage- baba mm, baba bagerekeranije ibibabaje byinshi noneho ugasanga noneho birabashegeshe biza bibashegeshe naho abandi bo babasha kwiyaranja ku- ku- gukora icyo bita kopingi guhangana guhunga gukwepa ku- kwigira mm, kwigira uh, ku- kujya nko muri za metero biriya bakora bariya bagabo barimo gukora kujya ahantu hose hashobora guhisha kwihisha ziriya bombe zirimo kubaterwa hejuru Mm, Reka Ariko- tugaruke mu kanya Ye- gato eh, nda- munyemerere nguce mu ijambo eh, tukiri kuri icyo kintu Ye- cya- cyo wise peri eh, traumatic cyangwa se eh, bi- igihe umuntu aba arimo kugubwaho n'ayo mahano Eh, Ye- turakigarukaho mu kanya ariko hari umuntu ku murongo wa telefone wahamagaye ashaka kugira icyo ngira ngo abaza cyangwa igitekerezo atanga yitwa Theo Bizimana reka nsabe eh, Theo Bizimana bamunshyirire ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri Sanga Theo
murakoze ye uherereye hehe
mperereye ikabare muri uganda amakuru cyaho muri Uganda
mu uganda imeze neza ifite umutekano nta kibazo nuko nuko rwose Njye Hany- rero- hanyuma ni Eh, ikibazo rero ni igitekerezo eh,
komeza igitekerezo igitekerezo cyanjye mfite njye ku- ariko ngifite ku cyanjye giti nk'umuntu yego
ibibazo biri kubera muri ukurene njye mbona byaratewe na leta zunze ubumwe za amerika Eh, garuka ku kiganiro ariko u- garuka garuka ku kiganiro kuko turimo turavuga ingaruka bifite ku mitekerereze ya muntu ntabwo ntabwo turimo tuvuga imvano yabyo cyangwa nyirabayazana wabyo turimo turavuga ingaruka bifite ku buryo umuntu atekereza
Eh, ingaruka ingaruka y'umuntu atekereza ingaruka iturutse ku ntambara ingaruka zirahari cyane abantu barapfa abantu bara- baraburanwa n'imiryango yabo ingaruka ku bukungu ibintu byatangiye kuzamuka uri kubona nimba leta nimba uburusiya babukomanyije kugira ngo hatagira umuntu woherereza amafaranga mu- wohereza amafaranga mu burusiya cyangwa umuntu uturutse mu burusiya yohereza amafaranga ku ku- mu bindi bihugu byo ku isi Mm.
umuntu yabuze amafaranga ahita apfa mu mutwe ata umutwe akabura rero ukaba wakora siteresi abantu bafite amadeni bafite nk'ubaye mugenzi wanjye uba muri uba muri muri ukraine
Mm.
nta mafara- nta mafaranga afite ayo kumu- yo kuba yamukura muri ukraine ngo umuntu mwambutse mu kindi gihugu ariko twabuze ukuntu bishobora kumwohereza amafaranga mu- muri ukraine kugira ngo yambuke aje mu kindi gihugu rero ubu uri kumva nk'uwo nguwo aho ari ibitekerezo mu mutwe nibyo bishobora n'isasu ritamukoraho niyo nta muntu wamufata ngo agire icyo amukora kibi ariko igiteke mu mutwe gwe ah, mu mutwe gwe aho ari nawe urabyumva ameze nk'umusazi yataye umutwe yabuze ikintu cyo kwifuriza
nibyo rwose rero izi bwana ni ingaruka bwana bizimana Eh.
ibyo- ibyo uvuga ni ukuri ngira ngo aho muri uganda muyita amashiringi cyangwa isente iyo udafite isente rero Ni- ni- ni amashiringi Eh, iyo udafite amashiringi ibintu biba bimeze nabi eh, birumvikana ubwo biragenda bigaruka nanone kuri cya kintu twavugaga cyo kugira ubwoba bw'ejo hazaza cyangwa bw'imibereho yawe bwana Theo bizimana rero Aha.
urakoze cyane U- u- uherereye hehe muri uganda
ndi kabare ndi ndi kabare muri uganda mu mujyi wa kabare Eh, ikabaraho ijwi ry'amerika murayikurikira neza
Ndi- njya ndikurikira kuri interinete ndikurikira ku mugutu rwa facebook Eh,
Eh, kuri radiyo ntabwo nyumva
okay Eh, eh, ariko dufite aho ngaho ah, mu karere ka kisoro turi ku ijwi rihabura ijwi riyobora eh, ngira ngo kuri radiyo muhabura ijwi riyobora irahari
Eh, radiyo muhabura hano ho ni ntabwo nyumva Mm. reka Ntabwo rero nyifata- re- eh, reka ntabwo- ngushimire cyane rero icyo gitekerezo utanze gikomeye cyane kijyanye eh, n'imitekerereze umuntu agira cyangwa ubwoba buterwa no kubura amafaranga cyangwa kubura gutekereza ko nta bigutunga ufite ugira umunsi mwiza aho ngaho ikabare bose ubasuhuze cyane
Eh, namwe murakoze ye dusubire ku mutumirwa wacu ubwana albert gakwaya rero wumvise ibyo teo bizimana avuze agarutse kuri bwa bwoba bwo kuvuga ati ibintu bincikiyeho amafaranga arabuze
Mm. Eh, biriya nabyo biba eh, ni agize neza cyane kuko uh, u- u- uh, ibyo navugaga usanze nawe ya- ya- yabihuzaga kandi ajya abishyira no mu mu buzima busanzwe ku buryo bwumvikana umuntu uhangayitse eh, waburiwe ubutabazi haba ubutabazi bw'amafaranga bw'uburyo eh, haba n'ubutabazi ndetse eh, bwo ku- kurengerwa eh, ibyo bi- byo guterwa ntu- eh, byo guterwa ibisasu niho nyine eh, usanga umuntu nyine akomeza kugenda azamura igipimo gikomeye cy'umuhangayiko n'ubwoba ariko noneho eh, iyo ubu ngubu we- wowe urumva ko yari akiri n'ahantu hazima Ndetse ubu tubanza tureba aba- abamaze kwitaba imana Mm.
abarimo ku- kwegera urupfu ndetse banarubonye ndetse harimo noneho n'abahunze bitari si- bita- bitizewe ko baza kubona ikibafunga ituma babaho baza gufungura Ni- i- niko nasa nk'ubikara sinzi niba hari ikindi twahera twakomerezaho baye nk'urezima gato cyane nk'ukora samari y'ibyo twavugaga
I- i- ye turaza ku- kugera ku rundi rwego ru- ru- wenda turebe imibereho y'abantu wenda nk'iriya ntambara irangiye tuvuge uko bizaba bimeze du- dore ko hari n'aho bigenda biba henshi nko mu rwanda iwacu ho jenoside yarahabaye eh, urabizi ariko tutarahajya yewe nagize amatsiko ya kiriya cyicaro iriya ndiba y'imitekerereze eh, ukuntu wambwiye ko iyo havutse ikibazo itangira kwishwanyaguza kuriya kwishwanyaguza ni uburyo bwo kwirinda ni uburyo bwo kwangirika igihe- hari igihe kigera ikongera ikiteranya bigenda bite
Eh, muri icyo gihe eh, uyu mba- ni ikibazo cyiza kuko nanone nari ndimo gutekereza ku gusa nk'aho bi- bigiraho iki mbi- ngenda mbivugaho Eh, mm, bu- buba ari uburyo bwo kwi- bwo kwi- kwikorera umutekano kugira ngo umuntu adakomeza ku- ku- ku- gukomeza kwakira ibyo ni ugukora simile- ku- kugira similasiyo kwakira i- izo bombardoma kuko hariho bombardoma z'amabombe ariko harimo na bombardoma i- iz'amaemoshoni ajyanye n'ibirimo kubaberaho mbi cyane zirimo kubatera zi- umutwe utiteguye utabasha gukomeza kwakira noneho rero hakaza kubaho rimwe na rimwe eh, gufu- gu- gusa nk'aho habayeho ikintu kimeze nko gu- gufunga enteributeri ubwonko noneho bugasa cyangwa se eh, cya cyicaro cy'imitekerereze yandeba y'imitekerereze ikaba ifunze hafi ibintu byose noneho igasa nk'aho eh, hakunda kugaragaramo ku ku- iyo ni ni dissociation harimo n'ibindi bita za depersonalisation harimo n'ibindi na defragmentation i- i- abo bita ba Freud bavugaga byaje no gukomeza kugaragara ndetse ibyo bikunda no kugaragara no mu basirikare bari ahantu babombarida kuva mu gitondo kugeza nimugoroba w'umuntu akageraho noneho akajya muri mode automatique akiberaho ariko asa nkaho areba ubuzima bwe hakurya y'ubwe bikaba ndetse no ku bategarugori cyangwa se n'abagabo bakorerwa ibyamfura ndavuga eh, eh, u- abafashwe eh, baga- bagafatwa ku ngufu bagakorerwa uburyo badasanzwe bakoramo imibonano mpuzabitsina ibyo nabyo ugasanga nacyo sab- mm, bibaye kabiri gatatu bihinduka traumatique n'ibyo nyine bikaba muri peritraumatique ugasanga umuntu hari uwabyemeye a- agahinduka ubwonko bukasa nk'aho bubihunze ugasanga nta nagira icyo bivugaho yahinduye umuco n'uko kubaho noneho rero buriya intambara ntituzi uko bizarangira ariko abazayirokoka babikijwe babikijwe eh, ubwiteganyirize bubi bwi- bwi- bw'ingaruka nyinshi zishobora kuzabatera guhorana ikintu bita eh, mu gifaransa bakita deterese psychique cyangwa umuhangayiko ukomeye cyane wo muri cya cyaro cy'imitekerereze ndetse eh, bi- bi- bi- biba mu nyu- mu nyuma mu cyo bita post traumatic post traumatic rero muri post traumatic habamo icyo bita eh, eh, hari- habamo ibintu bibiri habamo uburyo bubiri habamo eh, hashobora kubamo icyo bita acute stress state cyangwa état de stress aigu Mo- e- e- umuntu u- u- u- umaze kuva muri biriya bintu akagera nko muri polonye ndavuga nko muri polonye tuvuge no mu rwanda uwurokotse jenoside aragiye i- uko byagendaga hashiraga nk'igihe hariho bajya baba bajyaga kubona ukabona avugije nk'induru aravanza ibi byose mu mutwe hajemo i- i- ibindi bintu bidasanzwe avuze induru ngo baramufashe kandi ari muri pariti yamutabaye ari nko mu bitaro akavuza nk'induru ntabwo aba yigirisha ntabwo aba agize gute ni kwa kundi bya bindi bamubikije biba bitangiye kugira icyo bita ni i- iya stress iba itangiye gusa nk'aho bayita egi. Ni i- ibizamutse cyane igasohora igakora icyo bita dissociation umuntu akamera agatakaza realite agatakaza ukuri kuri hanze ntaguhuze n'ukuri kumuri mu mutwe Mm, kubera mu mutwe we akibonera nk'ibyo yabayemo muri cya gihe kibi cyamubombardaga mm, ni ku- ntibizatungurana rero abayikereniye abana abantu bakuru abadamu eh, u- utaragera ku cya kabiri eh, wari umaze kurang- ku- eh, kuvuga icyo cya- ki- kijyanye na acute stress nk'uko wari ukise reka nyemerera Eh, gato eh.
tubanze twakire hari abantu babiri bari ku murongo wa telefone hari uwitwa gade ndi kumwe nayo n'undi witwa frank barakamfitiye reka tubanze tubakire bombi hanyuma eh, tura- turakomeza kuri icyo gitekerezo duhereye kuri gade ndi kumwe nayo ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane gade duherereye hehe
ikindi burundi ye ni igitekerezo ni ikibazo
o byo ni ibitekerezo Mm.
ku bijyanye n'iyo ntambara iriko iba hagati ya ukraine n'uburusiya Mm.
eh, ku- ku bwanje iriko mpera ku ntango dufate gato igihe haboneka eh, ibi bavuga ifite nokutari de bloke ibi bihugu bya rutura ha- habayeho ruvuga uburayi eh, eh, na- na- na ntuze na na amerika ariko twoba cyari ku ruhande rwa ko ba kapitaliste hamwe na n'ubu- na- na n'uburusiya bagiye ku ruhande rwo kuba komunisite turiko tura- turaraba intango z'ibi bintu niko ngomba kuvuga ndiko ndaraba eh, eh, uburemere n'inkurikizi z'ibintu bishobora kuba Eh, turiko turaraba ibi bihugu dufate bishobora kuba byegamiye nka- nka- nka nka- nka amerika be- be- be n'uburayi no guca turaba ibihugu byi- biba- biba biba byegamiye uburusiya niko ndabira intambara ikihuza uburusiya na ukraine hanyuma nkaraba ejo hara- na- na- narabonye muri video conference perezida wa ukraine ariko arasigura abanyaburayi nyine bimeze ati ntu ntane intambara ntibigende uku rero ahanini hano ni jewe iciyumviro cyo yenda gifise mbega inyuma y'iyi ntambara ko mbona ukraine eh, i- i- yigwana ko yatanguye yigwana ko mugo imbere wamengo bizokora ko abanyaburayi baca bemperezana n'ingoga niko ndiyumvira none ejo eh, umuntu ariko aritegereza a- a- ku isi twese twaba twumva tu- tubona yuko ibihugu ibihugu nka- nka leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'ibihugu by'uburaya birakomeye mu by'igisirikare turaba n'iyi ota ingene mu- mu- tu- tu- nta gihugu gishobora gutera u- uburaya cyangwa amerika ngo ngo- ngo zorohe rero imyenda iraheze ibintu bya abantu bariko barapfa tuba nyine ikirere imeze na n'amainterivasiyo ahubwo bariko barumva abasirikare baca mu- mu- muri zo mari baza gu- gu- gukingira inzo bya ota aho kuwentereza na diregitema muri ikirere cyo tubibaza none ibi bintu ejo bizocura iki tubona umengo hari impungenge nyinshi hazava mbere habaho no kutizera cane umuryango w'ibihugu bya buraya twari twizeye hamwe n'ibihugu cyane muri amerika ibi bintu byo gutabara n'ingoga igihugu nka ikirene cyari gifite mbere no no- no kwagura umuryango kuza ku- ku- ku- ku- kwihomeka kuri eh, ku ku muryango w'ibihugu bya buraya no- no- mbere no kwinjira mu muryango wa ota ukaba rero ukaba uvuga uti ukaba uvuga uti icyizere ku bijyanye no eh, gutabarana ku mahanga nyuma y'iyi ntambara ntabwo kizaba kimeze uko cyari kimeze mbere
umuntu uko twaba tukiyumvira twaba umengo ni ni- ni ibintu byoshobotse n'ingoga mugabo nk'igihugu naho bitari bwinjire kirimo kirashaka kujyamo nka ikirere twaba umengo byonyarutse mugabo ubu uye ibihugu byinshi bizahadobaho ibyongenge nyinshi cyane rwose kuko ni- ni Mm.
ikigwa kiriko kiraba ku isi ku- ku- tu- tu- aha habaho mbere umengo nahari no gutagaza credibility ku- ku- ku- ku muryango w'ibihugu bya burayi hamwe na amerika Mm. urakoze cyane bwana gade ndi kumwe nayo mu kanya turaza eh, kubaza umutumirwa wacu agire icyo atubwira kuri icyo kintu kuko uravuga uti ni ikigwa kuko nanone bifitanye isano na na, na bya bindi twavugaga by'ibizaba nyuma y'iyi ntambara uravuga uti isi ibonye isomo Eh, ariko mbere y'uko tujya ku mutumirwa reka twakire na bwana frank barakamfitiye ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane egahe duherereye hehe wowe Eh, prito frank
ni burundi ni Buru- ni burundi ye ni igitekerezo ni ikibazo
mu kibazo n'ubaza yego yego
nashaka ko mumbariza umutumire eh, ansigurire impamvu abanyayikirene badashaka yuko aba- abirabure bahunga
Um- umutumirwa wacu umutumirwa wacu ni umuganga aradufasha aradufasha gusobanukirwa ingaruka z'iyi ntambara ku Ego.
bijyanye n'imitekerereze ya muntu ntabwo Eh, urumva abantu bamaze ku- ntabwo asobanura bamaze ibya ku- politiki kugaranwa alo narimo nkubwira nti umutumirwa wacu ni umuganga udufasha gusobanukirwa ibijyanye n'ingaruka z'imitekerereze ya muntu ziterwa n'iyi ntambara ntabwo asobanura ibya politiki
ego ariko n'ubundi umuntu amaze kugaranwa akugaranwa avayo mu mutwe ata ama- urumva ni ikibazo twamaze kugira impact kuri kuri iyi ntambara iriko iraba urumva nashaka mbaze Mm.
kuki badashaka ko turonka amakuru y'abantu ngene bimeze urabona abantu biyugaranye bari mu mu makaze
Eh, aho oyi umuganga ari umuhinga ara- aya- yabikurikiranye eh, ndibaza ko amaze gukurikirana ibintu byinshi ko mwarinze mumutumira aramaze kubona n'ahandi intambara zagiye ziraba bigenda gutya inyuma y'intambara Eh, bigenda gute inyuma y'intambara rwose nicyo kibazo twari tugezeho bwana barakamfitiye wari uvuga uti iyo umuntu bamwugaranye adafite uko ava aho yihishe bigenda bite reka reka tubaze umutumirwa wacu ah, dr albert gakwaya adufashe gusobanukirwa n'ibyo bintu bwana gakwaya rero uriya ati isi ibonye ikigwa abantu babonye ikigwa cyangwa se isomo ku byabaye undi nawe ati iyo umuntu bamwugaraniye cyangwa se bamukingiraniye aho ari atabasha kuhava gerageza gusobanura ibyo bintu byombi ubiganisha nanone muri rwa rwego rw'imitekerereze ya muntu hanyuma dukomeze kuri za ngingo ebyiri twavugaga
Eh, murakoze cyane ndamaze gushimira abo batumirwa babajije ibi bibazo kubera ko nabo uh, urumva barashaka kumenya uh, aho bari n'uko bari ndetse n'abo bagenzi babo uko bari muntu uko ari n'uko ahagaze ku isi ndetse n'agaciro ka muntu mu- mu- mu- muri ibi bintu byose bigenda bibaho Eh, eh, ku byerekeranye n- nta kindi kintu gi- nta ruhande rwa politiki nshaka kuganaho kubera ko uh, ari urwo naganaho njye ntabwo njye nkunda intambara Eh, nta nubwo mbona ari muri iki gihe iki kinyejana cya maku- turimo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri Eh, si- numva aho tugeze urwego abantu bagezeho eh, batagakwiriye gukoresha intambara ariko ku buryo bubabaje ya- ya- yanzibaho abantu benshi barimo kuyibaho nabi barimo kuyibaho batabonerwa ubutabazi eh, barimo kuyibaho bapfa eh, bapfusha abantu bahanganye n'urupfu ru- ru- rubuza rubasanga ndetse noneho bakanagirirwa n'ubutabera butari bwo urumva harimo nyine nk'abirabura aba- abarabu abapakistani bose babaga hariya babuzwa kwinjira cyangwa se gusohoka cyangwa se kujya mu mabisi abatwara aho ibyo bintu biba. nabyo urumva bigakomeza kubagumisha gufeyisinga rwa rupfu rwa rupfu rukuzamuramo amabombaradoma y'amayemosi bitewe n'uko nanone rukomeje kugenda rugusatira cyane cyane ko una- ubu unabona nyine n'ibimenyetso simusiga by'uko nawe ugiye gupfa cyangwa se ugakomereka bikazarangiza unapfuye utabaza nanone utaza kubonerwa ubutabazi cyane cyane ko iriya ntambara u- uko bishobora kurangira uko ariko kose eh, haba kurangira batsinze eh, kiriya gihugu cyateye cyangwa se cyatewe eh, eh, cyaramuka gitsinzwe cyangwa cyagera gute uko bizarangira ntawe umenya iyo intambara yatangiye birakomeza ni ukuvuga ngo abababara bakomeza kubabara bakomeza kuburirwa ubutabazi bakomeza kugira eh, eh, kugendana eh, wa mutwaro w'ibibazo byo mu mutwe w'ibibazo birimo kugenda byiremamo i- i- akabindi kuzuyemo ibintu umuntu atumva kuko nta muntu utekereza impamvu undi ashobora gutekereza gufata icyemezo cyo kumukuraho ubuzima cyangwa se gutera ahantu ikintu cyiza kikica abantu abana abagore sinzi niba mwarumvise mm, abenshi ndumva muzi mu bice by'iwacu habaye intambara muzi i- abana iyo bavuze induru harimo ikintu kirimo kubabaho gi- kibabaje ndetse n'iyo umwana arira byonyine gusa ubundi bi- byakagombye kuzamura eh, nivo ya stress ya buri muntu uwo ari we wese kugira ngo aze kumutabara ariko hariya ho ntabwo binashoboka ni ukuvuga ngo noneho n'abadamu sinzi na mwarabibye no mu mateleviziyo ukabona abantu barimo kuririmba bahanagura ibirahuri baririmba uturirimbo tw'agahinda tubabaje tugaragaza ko nta kindi yakora kandi yiteguye gupfa ndetse bamwe bakanabivuga aho rero ibyo byose urumva ntarageraho wenda aku- agira deconnection ye ubwe ngo arebe ntu- arebe yirebe muri bwa buzima bumeze nka teatire buri wese aba yibonamo anibikamo mu bubiko bwacu bugenda bukibika mu cyo bita hipokampe ni ukuvuga ngo ni akantu kaba hagati mu mu bwonko hagati hagati kabika ubuzima bwacu bwa buri munsi ndetse muri kontekisi za buri munsi kuko ubwonko bwacu eh, apareye psifike cya kitaro cy'imitekerereze gihora gifata amakuru kiyabika kitubikira uko ibintu bizagenda bikajya hamwe tutazajya tubyibuka ako kanya ndetse ni ukuvuga ngo hari n'ibibi tu- tugira uhuye n'umuntu kuvuga uvuga ibishitani nabyo urabifata mu mutwe utabishaka uhuye n'uvuga ibyiza uhuye n'ukugirira nabi nabyo urabifata ariko noneho by'umwihariko ibi byo kwica umuntu ibyo kuburira umuntu kuko biramenyerewe ko ubundi umuntu anyerera abantu bakaza kumutabara noneho abantu bagahunga ibaze noneho umugore akavuga ati mugabo wanjye ngusize ahangaha nta kundi twagenda ntitwahunga ntitwasiga igihugu igende natwe tugiye kujya muri polonye cyangwa muri romania cyangwa se muri hongri agasigara aho ngaho mwabibonye uko byagenze abantu bose barasigara barwana barwana ku gihugu cyabo ibyo byose harimo ukuri kubabaje ariko utabona ukuntu ugira bigira ingaruka ikomeye cyane mu rwego rw'imitekerereze mu rwego rwo kubona ibintu ku isi mu rwego rwo kuzabaho nyuma y'aho ngaho kuko aha ngaha hari aho nigeze kuvuga ngo abashakashatsi nka ba merensote b'abakanadiyeni aba boridayi bagerageza kujya biga abaye muri abana utwana duto tuvutse hagati y'imyaka cumi hagati y'amezi zeru kugera kuri ku mezi cumi n'umunani bakabashyira mu cyo bita strange situation sinzi ukuntu umuntu yabivuga muri amasituwasiyo kubitegereza
mu buzima budasanzwe mu mige mu buzima bwabo kuko ubundi umwana biba bisaba ko narira natabaza kuko rangaje akoresha ni ukunyeganyega no kwishima no kugira gutya ariko no kurira kugira ngo agaragaze ko hari icyo yifuza noneho abagira ababyeyi bafite ikibazo cya deporesiyo cyangwa se ababyeyi bataba iruhande cyangwa se ababyeyi babafata nabi abo bana bagira icyo ubundi abo ngabo bameze neza bakirwa bamera neza bagaragarizwa urukundo bagira icyo bita atacimenti secyuwa atacimenti cyangwa se atashumate secyuwa secyuwa noneho hakaba n'abandi bagira icyo bita atacimenti utarira igihe abishoreye utarira igihe abiboneye udahabwa ibyo yifuza akeneye mu gihe abikenereye kwituma ibya bindi by'ibanze kubera ko wenda mama we nawe afite ikibazo abavuka bakagira abo bana rero bagiye bigaragaza ko icyo gihe uwo muntu ahora iteka ryose aba muri dekaraje y'igihe abandi barimo akagira n'ibintu byo kutizera ndetse no kuzenuka abantu ni ibyo rero bikunda no gutuma bamwe batabasha kwihanganira ubwo buryo bwo kubaho bwo kurenganywa bwo gufesinga urupfu no gufesinga ibisituwasiyo biremereye nka biriya nko guhemukirwa gufatwa nabi buriya ndahamya ntashidikanya ko harimo no kuba n'izindi n'ibindi bintu bidasanzwe bibi bibi kuko hari ahantu nabonye iki cya tanka kigenda hejuru y'imodoka yari irimo abantu byarantangaje urumva ni ibintu bitangaje cyane ariko amakuru yaje ku yaje kuvuga ko umushoferi wari utwaye iriya modoka yavuyemo ari muzima
ariko ubireba ubireba ubireba nk'umuntu biteye ubwoba nk'ababegereye byari byagize ubwoba kandi ikibi cyane muri ibi bintu byose ni ya nyine ni ukugira ubwoba bw'umurengera bukagutera ya siteresi cyangwa se siteresi ijyanye na bwa bwoba noneho bikaza kukubera ikintu kimwe mu bizamura ibyerekeranye n'ubutabire butubamo bukagenda bwangiza byinshi mu bituberamo ndetse bukaba bwanatuma iyo byegera urupfu cyangwa se byabana wanafashwe wahuye na biriya kuko ntabwo tarawuma teri tarawuma iba gusa mu ntambara navuze no gufatwa ku ngufu ndetse no muri akisida za tara no mu modoka zigonganye hariho abantu bahita bazinuka imodoka bazinuka indege kubera ko yagize yayibonye aho yashwanyagurikiye n'ibyo ni ibintu nk'ibyo ngibyo byose urumva ko bijyana n'ubwoba nyuma rero
ihangane gato ihangane gato twakire Idriss Ndahimana na Irambona Pierre bari ku murongo wa telefone duhere kuri Idriss Ndahimana ikaze mu kiganiro muri Sanga iye muherereye he Idriss
rero mperereye kigali ibihumbi bibiri
iye amakuru ukeye kigali
kigali hameze neza imvura yaguye ariko ndabona ikirere gisa nk'igikombe nuko hari amafu muri ye ngaho rero komeza ni ikibazo cyangwa igitekerezo ku mutumirwa
muri kuri intambara ya ikirere turavuga ku ntambara ya Ukraine ariko turavuga ingaruka zayo ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu turavuga ku bo twavuga ko yica bahagaze apana abangaba baraswa bagapfa
bo ku bijyanye n'imitekerereze uko mbibona nubwo umuntu wenda yaba atari aho biri kubera ariko bigera ku muntu mu buryo buri indirekiti kuko impamvu uvuga ko ari uburyo bw'indiregite cyane turarebera mu ngaruka ziri ziri imbere nkatwe abanyarwanda muri make ntekereza ko zishobora kuzagira ikibazo cyane ku bijyanye n'ikibazo kiri ekonomike nk'urugero nk'ibicuruzwa bijyanye nk'ibikomoka kuri peteroli na gaze ntekereza ko bizahungabana cyane bitewe n'uko nta nganda zifite zibikora bikaba bituruka nka biriya bice kandi biriya bice akaba hari ikibazo uretse ko n'ahandi byagiye biba za irake za siriya za irani twagiye tubona ibyagiye bibaho ariko ntekereza ko intambara nayo ishobora kugira ingaruka ku bukungu noneho bikaba byakwafekita imitekerereze y'abantu kuba bavuga ati ese ejo byangari
urakoze rwose idiresi nibyo twavugaga bijyanye n'ibyo teo bizimana hariya hakurya muri uganda kabari yavugaga ni ikintu cy'ubwoba cyo kubura uburyo no kubura ibyambo ukavuga utese ejo nzamera ntereka tujye kwa Pierre irambona ikaze mu kiganiro muri sanga
namwe mukomere cyane amahoro amahoro amahoro cyane Pierre uherereye he
uherereye kigali mu rwanda ye ni igitekerezo ni ikibazo umutumirwa arakumva ndashaka ndashaka kubaza ikibazo n'igitekerezo yego
ndashaka kubaza umutumire umuntu mu mireme uko imana yamuremye cyangwa roho ye itekereza ite kubona abantu bakagombye kuba bari iwabo cyangwa se bibereye iwabo umuntu agahita atekereza akajya kubarasaho nta kintu bapfa ari umuturage wo hasi nta kintu na kimwe atari muri politike umuntu abitekereza ate kugira ngo afate umwanya afate ibisasu bingana kuri akajya akorasa umuntu abaturage bimereye neza igitekerezo nacyo afite ndibuka muri jenoside nari mfite imyaka micyanda w'umwana mbona intambara irabaye jenoside mbona amazu baratwitse mbona ahantu hose abantu babibaye imiborogo natwe tutazi biri kuba twari abana batoya ariko icyo gihe kugeza na n'ubu byatugizeho ingaruka ntekereza kugira ngo umuntu afate kiriya cyemezo biba byavuye umuntu aremye atera roho ye imeze ite usanga bafite umutima urenze n'uw'inyamaswa umuntu aremye gute ndashaka kubaza umutumire adusize kuri icyo kibazo murakoze cyane urakoze cyane bwana irambona Pierre na idirisi ndahimana mwembi muri i kigali mu rwanda tugaruke kwa dr albert gakwaya ndumva ibi bibazo biraguha uburyo bwo gukomereza hahandi twari tugeze nagumye nkuca mu ijambo kubera ko abantu batwandikiye ari benshi ariko ahubwo ndabona ubutaha tuzashaka ikiganiro kijyanye n'izindi ngaruka muri rusange zaba iz'ubukungu cyangwa ibijyanye na politiki kuko abantu ni benshi benshi benshi cyane banditse bashaka kubaza kuri ibyo bibazo ariko kubera ko nyine nk'uko abakunzi b'ikiganiro muri isanga babimenyereye uyu munsi ku wa gatatu tuba tuganira ku bijyanye n'ubuzima ku bijyanye nyine n'ikiganiro cy'ubuzima bwana Albert gakwaya wabumvise rero idirisi na piyeri ibyo bavuze
nabyumvise ibyo bavuga byose birajyanye kubera ko urumva emergency ntabwo ari iy'ubuzima gusa harimo n'iyo nyine n'iyo ngiyo yo gukenera ibitunga ubuzima ababutakaza nyine imibiri yabo ishobora no gutera n'indwara ariko noneho n'aba bandi bwa buzima birumvikana ko mu mabomba angana kuriya no kuza kubona ibifungurwa cyangwa se kuza kubona ibindi nkenerwa bitunga umubiri ibyangombwa icyo bita basic needs muri piramide ya masiro nta bihari uretse ko iyo bintu bimeze kuriya ubwonko buhanganye no kubasha gukora icyo bita kuva muri emergency udapfa ako kanya ntabwo bukenera gufungura bukenera gufungura iyo bumaze kongera gucara bumaze gutekereza no gutekana niho hatangira akantu katangira akayira gatangira nako gucana utunyoteri biragenda gute ndizera ko uwo musore wanyu mubuze avuze ibyabaye muri muri jenoside yabaye nk'ubisobanura ukuntu ibintu byagenze bakabona ibintu birakomeye abantu bagacanga hari ijambo rikoreshwa iwacu rikagucanganya ikiriho cyangwa se uketuka niryo ubona niryo rishobora gusobanura rya disosiyasiyo ya depersonalizasiyo kwa guta umutwe kwa kubura uburyo icyo ukora mu gihe kimeze nabi aho abantu barimo gukorerwa ibintu bitigeze bibaho ku isi ya rurema bitigeze bigaragara ndetse nta n'ugeze atoza undi ko icyo kintu kizamuberaho ndetse nanavuga ko buriya no mu basirikare barimo kubitera uretse ko abenshi wenda bataba barihari batazi ko biba bimeze kuriye kuko nabibonye nkeka cyane ko nawe hari ingaruka mbi kuko kubona deja umuntu washwanyaguritse ari wowe byaturutseho ni kimwe mu bigaruka mu ndwara nyinshi cyangwa se mu mu bintu bituderanje bideranje umuntu nyuma ya mu buzima iyo ubuzima bumaze kongera gusubira mu murongo bwasubiye mu gitereko ni ukuvuga ngo umutima wasubiye mu gitereko niho hatangira kongera kubaho ibintu byitwa kwishinja imbamutima z'inyakibi sankima de kirifabirike niho hatangira no kuvuga ati iyo mba ntaragize biriya iyo mba kuko hari ibintu uko tugenda dukura uko tugenda tubaho abantu bakwigisha mu ukubaho mu buzima kutabangamira abandi kutica abandi iyo rero hari uwateguye akagushyiramo porogaramu imbi yo guhemukira abandi wowe ntibikuraho kwa kundi abagiye bakuremera kirazira baba barayikuremeye kuko kirazira iteka ryose ikunda kugira ingufu kereka umuntu ufite ibibazo kereka iyo uwakuremeye iza kitazira umuntu hariho abantu biberaho babana n'umuntu uhora kwigisha guhemuka wiba ubireba usabiriza usambana ugira gute ushobora gutera umuntu icyuma ukabona ndetse hari mu gihe cyo cy'ubugimbi aranakubwira ati rwose ugomba kujya wirwanaho wa mwana wa mugabo wayagira gute ndetse urumva harimo n'amaporogaramu harimo n'abantu bamwe na bamwe babwira abantu bati ibyerekeranye n'ubuzima bw'abantu mubiveho kwica ntacyo bitwaye dayeri uriya ni ibingibi ibyo urumva hari ahantu henshi byagiye bigaragara byumvikana uwo muntu rero urimo kumuremera uburozi muri za kirazira wumvise muri kirazira ye ntabwo urimo kumubwira ngo ntuzakore iki kibi urimo kumubwira ngo uzagikora ahubwo nicyo kintu harimo rero n'abandi babigira kubera nyine inzira z'ubuzima nano bagiyemo bakaremerwa icyo bita amantu z'amapsikotike aba antisosiyo cyangwa abapsikopate baba bashimishwa no kubabaza undi muntu abo rero iyo bagize amahirwe bakabona nk'uko bayobora bakora porogaramu zizajyamo benshi bazahemukira benshi kugira ngo buzuze banezeze ka kababaro kajyanye na kwa kujegajega k'umutima wabo niyo mpamvu rero sinzi niba numvikanye neza aho ngaho cyangwa se nakomeza kubisobanura ndibwira yuko ndibwira ko byumvikana ariko hari ahantu buriya piyeri yavuze ati ati jenoside yabaye nkiri umwana ati mbona ukomeza avuga mbona mbona mbona mbona sinzi niba ako kantu agakurikiye mbona ibi n'ibi mbona ibi n'ibi mbona ibi n'ibi ndagira ngo dushingiye kuri ibyo bintu yavuze dusubire hahandi twari tugeze kuri bya bintu bibiri tugaruka tugenda tugana no ku musozo uvuga uti hari ibintu bibiri mu gihe intambara iba irangiye cyangwa se ibihe bijegeza umuntu birangiye ibikurikiraho ni ibihe wari umaze gusobanura icya mbere wari wise acute stress ugeze ku cya kabiri
aho ngaho nyine umuntu warokotse ibintu nka biriya byose byica bifata ku ngufu amasida ikintu cyose wasetinze urupfu direkiti byari n'ibiri hafi yawe icyo gihe hazaho noneho ikindi cyitwa post traumatic stress disorder iyo utabashije kugira icyo bita resilience resilience ni ukuvuga ngo ni ukubasha kuzahuka ukire bya bindi waciyemo uko wabiciyemo bikakubyarira utubaraga tuguhagarika tugatuma ukomeza guhangana n'ubuzima ubuzima ukabufata nk'aho ari intambara hagire ikigukubita ngo wongere wicare hasi hagire ikikwahuranya ngo wongere wicare hasi ariko iyo resilience ntiheraho buri gihe sinzi niba mwagize kureba amafilime y'abantu yitwa bashariro shariro yahuye n'umuntu akajya ingumi nyinshi kashariro kakegama kakongera kakongera kakahaguruka izo filime twe twarazihuye zazizi zitavuga kakongera kagahaguruka karangije kamunesheje kuko we yabashije kugenda agira ingufu zo gusimbuka ndetse no kwihangana kugera nibyo nagereranya n'icyo bita ziriyanse ni ukugira ubudahangarwa buhora bwiyongeramo ingufu uko biguturutse muri wowe biturutse muri wowe hakaba rero nabo noneho binanira kubera ko ibyo babayemo bafite byinshi bibagabanyiriza bwa budahangarwa ubwo rero hazamuka nyine icyo bita post traumatic stress disorder donc icyo bita ya stress tuba tuyifite buri muntu uwo ari wese waciye muri icyo kintu cy'uruhu ndavuga ngo ndimo kwishyira mu bantu bose buri wese waciye muri biriya aba afite ya siteresi mu buryo buhishe buri ariko iyo ibonye wagize agatege gakeya irasimbuka nayo ikazamuka nibwo rero hazamuka ubona abantu bagize ihungabana nko mu kujya gushyingura mujya mubibona mu kwezi kwa kane ukabona nk'abantu nka magana angahe baje nk'ahantu umuntu atanze ubuhamya bugahita bujegeza bya bindi nawe yari arimo bigahita bijyara sifata kuko twibukiranye ko ibyo wabitswemo muri cya gihe cy'urupfu rwawe muri cya gihe cyo gufesinga rwa rupfu rw'abandi rwawe n'urw'abandi biba ari ibintu bitagira aho bibikwa mu bubiko bwacu bwo mu mutwe bihora bijagaraye byirirwa byitemberera byigaragura byigira gute binyura hirya hino ni nko gutwara umuzigo mu kungorofani utaziritse hari n'igihe bigera ku bana bato batabibonye ariko nabo ugasanga bafite ingaruka z'ibyo bintu icyo gihe biba byagenze bite kwa kudasobanuka kwabyo ndetse no gushaka kubibahisha kandi biriho mu buzima busanzwe ba bana bigeraho bigahinduka kuba kuboherereza kubaha gukora taransimisiyo ya ya memuware iyo bita memuware toromatike kuko ntiwitiranye nawe ko nababwiye ko tugira ububiko arizo bita za memuware zibika ibintu byose ariko ibyo ngibyo urumva baba babitse uwaciye muri ibyo bintu aba yaciye muri abagize icyo bita igipande akabati kabitsemo nako kabitsemo nabi kabitsemo nabi ibyenda by'imituku by'umuhondo ibivarisi biki n'ibiki ni ukuvuga ibibombe biki urupfu rw'abantu ari nabyo bikunda kuza mu ndoto ari nabyo bikunda kuza mu mu mu cyo bita mu mafurashi bake ku manywa ari nabyo bikunda kuza mu mibereho ugasanga umuntu arahunga ibintu gusa cyangwa yiremeye undi areshya ko ari we kugira ngo ataza kuvuga wa wundi wahuye na bya bindi bya bindi yahuye nabyo ugasanga aba muri evitoma ugasanga arahunga kimwibutsa cyose aho yahuriye n'ayo mahano nibyo rero ni bimusigira bagaje mbi nini ndende izamubihiriza kenshi ubuzima bwe mu buzima bwe bwa muntu akanga rero yagize nk'amahirwe akagira akana aganga kuzakabwira ibyo bintu cyane ko abenshi ntawumenya igihe agomba kubwirira umwana icyo kintu cyane ko noneho abenshi nka buriya bariya bana bo muri ikirayine bazagenda aho bajya babaza bati ese papa yagiye he ese mama yagiye iyo abashije kuba kuko benshi bazajya mu mawuferina benshi bajya hehe bafatwe mu ma mu mafami ya adoption ese umuntu agende abike ibanga rye bwite noneho tuvuge nk'abakora ibya mfurama nk'iryo banga ntushobora no kurivuga ntiwanaribwira n'umwana ariko hari abandi bantu bashobora kubyongorera wa mwana bigahinduka ibintu bibi bigahinduka memuware ikintu agiye kubika erema agiye kubika mu mutwe ariko se arayibika he kuko ibintu byose ubundi mu mutwe wacu bibikwa nko mu tubati two mu rugo ubika ibisorora ahantu hamwe ubika ibitabo bisa kimwe ubika ibintu hari niho habamo orudere kugira ngo uzajye unabyibuka ufite ahantu ujya kubikura ariko nko muri icyo gihe kujya kuvuga ko wabonye wumvise induru imeze gutya ntabwo binashoboka kenshi na kenshi ntabwo iyo nduru ikunda koroha iyo nduru iba ari amahano biba ari ishyano rikubuza gusinzira kenshi ugasanga uwo muntu ntasinzira kenshi noneho agatangira gutekereza kwishakira icyo kunywa cyangwa se ikindi kizajya kimufasha gusinziriza bya bindi ngo bimufashe nawe gusinzira ni muri urwo rwego navuga ni nk'izo ngaruka za poturomatike ugasanga umuntu noneho agize agize ibigaruka cyangwa se rimwe na rimwe intege nkeya muri za reziliyanse akazamuka za turuba amasaha n'umuntu utazabona uwakingura amasaha tubanye make rwose dr gakwaya nagiye kurangiriza umuntu utazabona uwo ashyingura noneho nabwo kazagira icyo bita de diporomatike kuko urumva utabonye umuntu ushyingura iteka ryose mu mico yose twemera ko umuntu udashyingura ahinduka umuntu uzakubera ikibazo uzakwishyuza nayo bikongera za ngufu muri za ndoto mbi icyo bita koshemari ndetse n'ibindi nk'ibyo murakoze ndumva ndabona ko wamugana amasaha atigeze dr albert gakwaya urakoze cyane kwitabira ikiganiro muri isanga nshimire namwe mwese mwari muduteze amatwi bwana cang na diodone bamfashije ku buhanga bw'icyuma amahoro n'amahirwe kuri mwese